iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu mbasuhuza kandi mbifuriza gukurikira ibiganiro bya radiyo mukunda radiyo ijwi ry'amerika mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
baduha akariro keza kubona bahiganwa uwutsinzwe akakenguruka ibyavuye mu matora ntaca aja mu byo gutera igere
uwo ni evariste ndayishimiye ni umunyamabanga mukuru wa cndd fdd umugambwe uri ku butegetsi mu burundi avuga ku itora rya perezida wa amerika iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya kuri uyu wa kabiri ejo kuwa kabiri tariki umunani ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abanyamerika bitoreye perezida wabo wa mirongo ine na gatanu uzabayobora uzayobora igihugu muri iyi myaka ine iri imbere ni donald trump umurepublikani wari uhanganye na hillary clinton wo mu ishyaka ry'abademokarate donald trump yatangiye kwakira ubutumwa bw'ishimwe burimo ubwa perezida barack obama na hillary clinton perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza nawe yashimiye donald trump agira ati mu izina ry'abarundi bose turabashimiye tubashimiye turabashimiranye ubwuzu insinzi ati insinzi yanyu ni iy'abanyamerika bose perezida w'u rwanda paul kagame nawe yashimiye donald trump insinzi ati twiteguye gukomeza umubano mwiza na amerika n'ubuyobozi bushya mu kanya rero turakomeza tuvuga kuri aya matora twumva n'ibyo abandi uretse abo bakuru b'ibihugu bayavuzeho turacyavuga ku matora nk'uko nari mbivuze umugambwe uri ku butegetsi mu burundi cndd fdd urakeza donald trump waraye atowe kuba umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika umunyamabanga mukuru wa cndd fdd evariste ndayishimiye avuga ko amatora y'amerika akwiye kubabera akarorero ni inkuru ya mugenzi wacu eroje wirikaneza mu kiganiro hamenyesha amakuru umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi cndd fdd yavuze ko akeje rwose donald trump n'abanyamerika bose bafashe mu minwe kazoza kabo evariste ndayishimiye yamenyesheje ko amatora ya amerika yari akwiye kubera akarorero abarundi baduha akariro keza kubona bahiganwa uwutsinzwe akakenguruka ibyavuye mu matora ntaca aja mu byo gutera igere ni akariro keza cyane nibaza yuko abarundi nabo bofatira ko mu gihe habaye amatora bakamenya ko bahiganwa bose ari abenegihugu kandi hatsinda umwe mugabo uwutsinze atabagukuye ko bwa bwenegihugu bwawe bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura baganiriye n'ijwi rya amerika boberekanye akababaro kabo kubera hillary clinton yatsinzwe twari twizeye kandi amahirwe twayabona cane yuko ashobora gutwara amerika none byatubabaje cyane ngo byari kuba biduhimbaye cyane ko bwaba ari bwo bwa mbere tubonye umufasoni ashobora gutwara amerika none turababaye cyane byari kuba byiza yuko yo yotsinda ahanini yotuvugira muri bimwe bimwe kuko hari ihohoterwa ry'abakenyezi ugasanga bamwe bariko barabacinyiza na ya transiposa bemera ugasanga riri kuremerwa yari kuba intambwe nziza iyo inari atsinda twari kugira umunezero ntangere ku bakenyezi bo mu gihugu hari n'abandi bafite icyo biteze kuri Trump bijya navyo yahora avuga yashikirije nibaza ko yazoronka abakonseye bari experimente cyane muri politiki ngira bazomufasha kuza araryohora ibyo avuga n'ibyo akora ama nka puissance mondiale twiteze ko nyine Burundi bogira icyo babufashije nabwo muri izi njyane zagiye ziraboneka natwe tukaronka amahoro tukanaronkeraho kandi rya demokarasi bafise ukwemera uwatsinze ukwemera ko bose baja mu matora kwanza umugore sico kimwe ibyo akora n'umugabo ndamushigikiye cyane rwose umugambwe wiwe uje atari uwaho rutwara tumwiteze ko changement kuko igihugu kibwirizwa guhinduka gutwarwa n'abantu batandukanye hanyuma twibaze yuko ibyo bamuvuga ko atari byo atamacakubiri cyane abyoha abirabure bo mu banyamerika apana yuko wovuga ngo le- le- l'Amérique pour les Américains gusa bamwe mu bategetsi ba amerika barerekanye aho bahagaze ku njyane za politike ziri mu burundi kuva mu mwaka uheze mbere hari abavuze batarya umunwa ko ikiringo cya gatatu cya perezida nkuru nziza cahonyanze amategeko evariste ndayishimiye yibaza ko itorwa rya trump rizohindura ishusho uburundi bwari bufise muri amerika twe turafise icyizere yuko bizogenda neza kuko twe turemera demokarasi kandi turemera inzego zagiye hanyuma kubera n'inshasha zizoboneraho akaryo ko kuraba nazo izo nzego kuraba ati mbega mu burundi bijya byari biki hanyuma rero bariko bararaba ibyo ari byo natwe tuzoboneraho akaryo ko kubisigura kubyerekana hanyuma bitume n'imigenderanire icikomera hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'uburundi ku bwa pierre claver nsengiyumva akurikiranira hafi vya politike hacari kare kumenya politike ya trump kuri afurika ni ibyo kuraba ubwa mbere na mbere ku nyungu z'igihugu cyagize ayo matora cyo bishobora guhindura kuri afurika ibyo haracari kare kugira umuntu abivuge mugabo hariho byinshi eh, yari yaramaze kuvuga akiri eh, muri kampanye akiri ko ariyamamaza eh, cyane cyane aho eh, asa nk'uwari yaraneguye rwose intwaro ziri muri afurika ariko hagati y'ibyo yavuze ariko ariyamamaza n'ibyo azokora birashoboka ko hashobora kuba uwundi murongo ni uko ah, hariho inyishu agomba gutanga zerekeye ingorane zihanze abanyamerika ubwabo ubwa mbere na mbere ibyo bindi nabyo bikazoza mu nyuma nsengiyumva asanga n'uburundi hakiri kare ko bwizera impinduka mu migenderanire hagati yabwo na amerika Burundi rero nta kintu gishasha bwagize gisumba ico bwahora bugira mu gukeza ibihugu bivukanyi canke aho dusanzwe dufitanye imigenderanire rero kuvuga ko hari ikizohinduka leta zunze ubumwe za amerika n'igihugu kinini cane si igihe co kuvuga ico bagiye gukora ubwo nyene kuko ntavyo baratangaza ariko kimwe n'uko gushima yuko donald trump yatsinze birashobora kuba eh, bo bibonamwo nk'agahengo kuko boba bavuga yuko leta ya obama itari isa nk'iyari borohereje donald trump wo mu mugambi wa republikani azoshikira amabanga ku itariki ya mirongo ibiri ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umukuru w'igihugu c'u burundi yamukeje abicishije ku rubuga rwe rwa twitter pierre nkurunziza yavuze ko intsinzi ari iy'abanyamerika bose eroge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika eroje urakoze radiyo ijwi ry'amerika tuve rero mu burundi tunyarukire mu bwongereza turakomeza kubagezaho ibitekerezo bijyanye n'ukuntu abakunzi b'ijwi ry'amerika bakomeje kubona insinzi y'amatora y'umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika wegukanye insinzi donald trump eh, wiyamamaje ku ruhande rw'abarepubulikani turebe rero mu bwongereza turebe uko babyakiriye ridefonse rugema ni umurundi uba muri icyo gihugu cy'ubwongereza mu kiganiro yahaye mugenzi wacu frederic nkundikije aramubwira uko yakiriye insinzi ya donald trump
egume eh, ukuntu ivyo bintu vyakiriwe hano mu bwongereza eh, biragoye kugira uvuge eh, mu ncamake ingene bavyakiye mu ruhande uru canke ruriya ariko ku vyo tubona turavye kuntu mu gihe eh, Hillary Clinton na Donald Trump bari bakiriko bariyamamaza eh, murazi yuko imbere yaho hariho ah, referendum yabaye ngaha mu bwongereza y'abashaka kuguma mw'ishirahamwe ry'abanyaburayi canke kurivamwo hama ivyo rero mukaba muzi yuko batoye kuva mu ishirahamwe ry'abanyaburayi ari ari birya bita brexit hanyuma rero abo batoye eh, kuva mu ishirahamwe ry'abanyaburayi batoye brexit basa n'uko umenga nibo iyi ntsinzi ya donald trump ibanejereje cane kubera basa n'uko bazofashanya muri eh, politike biyemeje aha rero nobivuga nk'uko uyu wa eh, watsindiye iyo brexit eh, yitwa nigel farage murazi yuko yagiye eh, muri amerika gushigikira donald trump ivyo rero vyerekana no neza yuko abatoye brexit hano banezerewe babona yuko eh, ibintu bizohava bigenda neza nk'uko bavyifuza ko bazoba baronse eh, eh, u- ubashigikira cane eh, muri iyo politike yo kuva mw'ishirahamwe ry'abanyaburayi abategetsi bo mu bwongereza ntacyo baravuga cyane cyane ku byerekeye imigenderanire na leta zunze ubumwe za amerika Eh, gushika ubu ntabyo turabona ariko murazi uko bisanzwe uko byama bigenda iyo umukuru mushasha w'igihugu atowe yamara arungikirwa eh, amatangazo yo kumu- yo kumushimira no kumushigikira ivyo nibaza ko bikiri mu- ku- mu mu gutanga eh, ayo mashimwe yo kumushimira yuko yatowe umukuru w'igihugu mugabo kuvuga ico baba bibaza kuri politiki igiye gukurikirana bibaza ko aha gushika ubu nta kintu barabivugako mu kanya gatoya hariho abantu bari bafite amakenga kubera cyane cyane amajambo yashikirijwe na Donald Trump igihe ariko ariyamamaza ah, cyane cyane kuba- kubimukira eka abafasoni eka n'imfashanyo n'amakungu I- abo bantu bamushyigikiye ayo makenga ntayo bafite muri iki gihe Eh, ivyo ni vyumvikana amakenga barashobora kuba bafise ariko bijya ni ibintu eh, murazi yuko um, aya matora abanyamerika bo nyene bivugira yuko amatora atagenze neza cane kuko hagiyemwo u- ukuntu gugu- eh, gukumenanira ibanga Eh, urumva rero twavuga neza yuko ivyo bintu bamwagirije vyabaye imvugo eh, yashizwe muri politike eh, mugabo urashobora gusanga ibyo bamwagiriza eh, bidashobora kugira ico bizo bizokonona kuri politike yiyemeje mugabo birateye amakenga nibyo eh, ariko rero eh, igikuru ni ukuraba umwe wese ku ruhande rwiwe ari kuri Donald Trump na Hillary Clinton bose barafise ivyo bagirijwe hama ugaca usanga yuko eh, ku ruhande uru canke ruriya umwe wese ash- basho- umuntu ashobora kuvuga ati birya bintu yakoze birashobora ku- kudukwegera akaga mu mu ku ntwaro yiwe murazi yuko na Hillary Clinton benshi eh, bamwagije ibitari bike ari vyerekeye eh, cyane cyane ku banyafurika eh, hari abamufitiye ishavu cyane murazi yuko urupfu rwa eh, Muammar Gaddafi yahoze atwara Libya rwababaje abantu benshi hanyuma ivyo bikaba vyagizwe mu gihe Hillary Clinton eh, yari umukuru eh, w'imigenderanire n'ayandi makungu wa leta zunze ubumwe za Amerika kandi akaba yarabigizemo uruhara cyane hanyuma ivyo byo kuri donald trump nabyo murumva ivyo ni ibintu bishobora gufatwa minenegwe kuko eh, ata kintu bishobora kuba vya- vyarononeye eh, abanyagihugu ubwo nyene canke vyarashavuje abanyagihugu ubwo nyene mugabo ni ibintu nawe nyene uko yavyumvise niba- twibaza yuko eh, niba iyo mweso ayifise yo kuvuga nabi abakenyezi canke kubashurashuza ivyo ni ibintu ashobora guhindura atwara mugabo eh, nta muntu yobishimikira ko ngo avuge yuko vyogira ingaruka mbi ku, ku ntwaro yiyemeje Ildefonse Rugema murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze Frederic nawe ndagushimiye kudutegurira iyi nkuru tuve mu Bwongereza noneho tujye mu Rwanda dukomeze kuvuga kuri aya matora ku itorwa rya perezida wa Amerika abanyarwanda n'abanyamahanga baganiriye n'ijwi rya Amerika batanze ibitekerezo byabo ni kuri mikoro ya mugenzi wacu Asumuta Kaboye
mugumye amoti ndi umuganda ariko nyisha amahari muri kiye amatora ntabwo ntabwo yashimishije urabona trump afite ivangura mu mu marangi mu iki ikindi rero ukuntu yagiye avuga ku bagore ntabwo ntabwo ari byiza kandi yavuze ngo aza- afunga imipaka kugira ngo nta muntu wa afurika uzongera kwinji- kwinjirayo ngo nabanje kwirukana isomo eh, rirahari eh, cyane cyane kuri wiru y'aba- y'abantu ba- ubushake bw'abantu bonyine bavuze ngo ikintu cyose ushaka nta kuntu umuyobozi urabona ko obama yashyigikiraga uriya mugore urumva ariko abanyamerika ba- bahisemo gutora trump urumva kandi ntabwo yigeze nyine ab- obama obama agerageza kugira ngo abihindure cyangwa agire iki rero ni byiza kuri demokarasi abantu bashize- batoye umuntu nyine aba ari byiza kugira ngo nyine ubushake bw'abantu bugere Eh, twabyakiriye nyine uko byagenze icyakora eh, ku bwanjye ariko ngira ngo n'abandi niko babibonye byatunguranye byatunguranye uko bagendaga biyamamaza Eh, Hillary Clinton wabonaga ari we ufite amajwi Eh, naho eh, Trump yageze n'aho n'abo mu ishyaka rye ry'abarepubulika eh, bamutera umugongo Eh, ku buryo mu minsi ye ya nyuma yo kwiyamamaza eh, hari abantu bavugaga bati buriya yavuyemo araruswa n'iki uburyo rero byagize gutya bikaba birinduka mu- mu munsi umwe nduzi ko ari umunsi umwe umunsi w'amatora eh, byatunguye abantu benshi hari isomo ku gutunguranwa bi- bitanga mwumvamo isomo bitanga ni uko amatora ya ya amerika eh, atandukanye n'ayo muri afurika buriya iyo eh, wenda haba muri afurika niko ntekereza trump bashoboraga kumwangira bati wowe uri ntagondwa umuhezanguni ntabwo ntabwo twakwemerera ariko eh, wabonye yuko babyakiriye abademokarate byabababaje ariko oh, babyakiriye isomo umuntu yakura muri ni ukuvuga ngo uko amatora agenze abantu eh, bagomba kuyakira irindi somo umuntu yavuga ni uko amatora y'i- y'i burayi no muri amerika ni amatora ubona abantu baba bashaka impinduka ibyo kuvuga ngo ni umukandida ufite indangagaciro eh, ntabwo ari icyo ngicyo ki- eh, gisumbanya abakandida ahubwo usanga uwo baharaye haba ibintu by'agahararo cyane nkaba ntekereza yuko ako gahararo karanga abanyaburayi karanga abanyamerika abantu bagombye eh, kukakira gutyo Eh, naho ubundi eh, ntekereza yuko atari isomo umuntu yavanamo atari rya somo ryo kwigana Eh, ahubwo icyo umuntu yakomeza kwifuza ni uko amatora yo mu bihugu byacu yajya aba amatora ari mu mahoro ari ibinengwa bikanengwa ari ibishimwa bigashimwa ariko amatora ntabe umwanya wo kugira ngo abantu basubiranemo nk'uko bikunda kuba mu bihugu byinshi bya afurika numva abantu bakwiriye kujya bashishoza ikiri cyo ni uko eh, nta muntu em, nta muntu mu bazungu muri amerika i burayi nta muntu wavuga ngo ari ngo ashobora kwiharira ubuyobozi Eh, wenda iryo ryo ni isomo iryo ryo ni isomo umuntu yavuga ati eh, ubuyobozi buba ari ubuyobozi eh, abantu bagomba kugenda basimburanaho ibintu bya alternance ni isomo eh, ubwo rero ikintu cyo kuvuga ngo eh, umutegetsi yarafatishije mu bazungu ntabwo kihaba ahubwo wenda ushobora kuvuga uti ishyaka ryarafatishije nta- umuntu ntabwo ntabwo ari kamara icyo nakubwira ni uko mu gihe toya nabayeho nabonye mm, politiki eh, mpuzamahanga eh, y'amerika Eh, ntabwo ihinduka cyane yewe ku giti cyanjye ntacyo nteze ki- ki- ki- kizahinduka Eh, ndumva yuko eh, ku- ku gihugu cyacu yuko eh, wenda umubano eh, amerika yari ifitanye n'u rwanda utazahinduka cyane cyane mu byerekeye eh, ubucuruzi Ah, umuntu naherezaga amahirwe cyane ni ni Trump numvaga ibikorwa agambiriye gukora mu gihugu cya Amerika ari ari gahunda nziza cyane kuri icyo gihugu cya Amerika ndetse n'iterambere agambiriye gukora kuri icyo gihugu umva ari gahunda mfite nziza eh, nabyishimiye cyane twebwe ikintu tubwire kumwigiraho nka- nk'abanyarwanda gufata intego yo guteza imbere igihugu cy'iwabo natwe wenda nk'igihugu cyacu nkatwe abanyarwanda wirimbanira ubwenegihugu bw'igihugu cyacu noneho bigatuma duhirimbana kuba umwenegihugu w'umunyarwanda tukahirimbana guteza igihugu- igihugu imbere imbere kuruta uko twakwiringira andi mahanga yo hanze
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika twerekeza noneho iwanyu mu ntara ubukene bw'ubutaka buvugwa muri komine ya bubanza ni mu ntara ya bubanza mu burundi burimo gutuma abanyagihugu bubaka amazu yo kubamo mu matongo y'abitabye imana ni ukuvuga mu marimbi mugenzi wacu diane ndonse afite inkuru irambuye
imiryango ishika kuri mirongo ine nibana n'imva zo mu itongo ry'abapfuye ry'igahongore muri zone mitakataka ya komine kayanza amazu amwe amwe akikujwe n'imva hirya no hino ku ruhande rw'akarere ka gahongore gahana urubibe n'akarere ka share ya kabiri ngereranije hagati y'inzu n'imva hari nk'imetero imwe canke zibiri ndabona kandi impene ziziritse ku mva ziri haruguru y'inzu hano kandi hejuru y'imva hari n'abana bariko barakina bamwe mu banyagihugu babana n'izo mva bavuga ko atangorane zibatera aha bakavuga ko bamaze kumenyerana ku bana n'abapfuye kandi noneho kubara abantu nk'abo twe nta ngorane dufise ku bisanzwe twaramenyereye kandi nta n'ingorane zihari nta n'umuntu aragwara kandi twahamaze imyaka itatu nta muntu arahagirira ingorane nta muntu arahagirira isanganya twe tuhabaye neza abo bari bameze nka twebwe ni nk'uko n'ubu nshobora kugira isanganya ubu nyene bakanshyiraho nyene bari bandangiye ngo nubake kaburende ntabwo hari imva nabona mbona amenga ni heza ntamva zari zihari mugabo imva nkabona ziri haruguru izindi imbere uku izindi ziri hepfo mugabo niho mva n'ubu kandi njyamye ntacyo numva kinkangagura sabure ngo ndote nabi zenjyamye ndota neza n'ukuri aha ku ruvumvu hari akaburi nditegereza abantu niho bari numva twico rero sico cotuma kidutera ubwoba abandi turababa tubana nazo mugabo nazo zizozimangana nk'uko nahajya zazimangana aba banyagihugu baba muri iryo tongo ry'abapfuye bavuga ko bashima cyane kuba abajejwe intwaro barabemereye kuhaba ndabasimira n'ukuri kuko nubatse kaburende nk'abandi akabamwe atabakankuyemo ese gusa byohinduka mu nyuma kandi kubaho n'ihomba ibyo babivuga bafatiye ku buzima bwo kutagira amatongo yo kubamwo bari babayemwo imbere yo kuharonka abo banyagihugu baje bava muri zone bubanza mitakataka na muramba ya komine bubanza bagizwe n'abahutu n'abatutsi hamwe n'abatwa niyo nkuru goderiva umwe mu baba kuri iryo tongo ry'abapfuye avuga ko yararaguza ku kubura aho yubaka inzu je nawe ari ahantu nyene naza ndasaba indaro aho bwije amaze kubona yuko nyene abantu batagira aho baba ariko barabaha ahantu baba ngaha nanje narasabye barampa ubu rero n'ukuri je ndaryama ndabyuka kurondera rasiyo nyene nkataha nkabona burakeye nubwo biri uko abo banyagihugu baba mu itongo rya komine ryagenewe akaburi musitaneri wa komine bubanza kazoviyo francois avuga ko abo banyagihugu bahahawe n'abatwaye iyo komine imbere y'uko ayitwara avuga kandi ko bahahawe kugira ngo bazitire abihagira amatongo ya komine musitaneri kazoviyo francois abandanya avuga ko abo banyagihugu bahavuye barengera akarimbi beretswe kandi ko bagiye gusubira kubashingira kandi hanini yari nk'itongo rya leta hariho abantu biyagurira akarimbi usanga rero hari umuntu ari impande y'iryo tongo ugasanga yiyaguriye ko aba abona yuko atari itongo ry'umuntu bashobora guca baburana aho baragezageza gucamwo abashefu dusekiteri ugasanga bihaye nk'imetero zirenga ko tugira tuce tuhashinga akarimbi ku buryo ta muntu azoca arengera ako karimbi ko twamaze gushinga akarimbi abantu baca babona yuko hari akarimbi amakuru dukura mu bajeje intwaro muri komine kayanza avuga ko itongo ry'igahongore rya komine bubanza ryagenewe akaburi ripima ihegitari zitanu muri kino gihe abanyagihugu batijwe ihegitari zibiri ibubanza diane ndonse ijwi rya amerika
diane urakoze kuri iyo nkuru bunoneho n'ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasize ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi Eka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike ntorere kazoza mwikundira kino ni igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma cy'ikiyago cyerekeye amasezerano y'amahoro yi Arusha amaze imyaka 16 atewe k'igikumu abatumire ni babandi babiri Honorable Phineas Nigaba numuvugizi w'umugambwe Sabanyafurodebu hamwe rero na Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragijya gahutu Remi eee erega mwarasize ntorere kazoza
pasiteri habimana atangura avuga ati ibiganiro vya politike si ivy'abanyapolitike bonyene ni ivy'abarundi bose ibiganiro bya politike ni ivy'abarundi bose ntabwo ari iby'abapolitisiye gusa kuko uno munsi iyo biza kuba ari ibiganiro by'abapolitisiye ndarivuga ndarisubiramo barundi mu nyumva arusha irimo G10 ikamo G7 batahutse bazanye arusha nibo bari gutogwa urabona yuko politike rero icyo yakiriwe kintu ubona arusha tu- byenda nk'umuntu akomeje bakora ku kintu kimwe tuvugane ukuri ibyo by'amatora ya demiri ya demiri senke yarabaye kandi twaremeye aho intaha yashize ntacyo kubanza n'icyo kintu kigaruka ko ngo baba bara- twari- twaremeye ikikwica wewe ikikwica wewe ni uko uri honorable wama wiyumvira yuko ari wowe uhabwa kuvuga abandi ntibavuge rero nyubaha unyubahirize wabyumvise ariko nawe ntu- ntubade uturengera- Wabyumvise?
ntubade uturengera karimbi oya urumva jeseti na jedisi ntirengera karimbi kuko irafite ibyo yakoze byiza iyo atabaye ntuburi ngaha ubwo rero ushatse kuvuga yuko iyo utafata inkoho wowe fenya yasuba wicaye ngaha jeseti na jedisi Oya, wawicaye ngaha jeseti na jedisi ntiwangiwe kuko afata inkoho mugabo reka kuzubesha mwapfa iyo tutafata inkoho ngo umututsi tumwemeze umwana w'umututsi atiwa turavukana reka twicare tuganire niho yagiye yarusha yarusha muriyicara rero reka reka reka kubyu- kuzura kabotse Bangwe, bangwe, kuko wiyemeye natwe turiyemera rero ndiko ndakubwira nti ibibazo bya politike ni by'abarundi bose si by'abapolitisiye bonyene hanyuma uvuze ngo arusha niyo yazanye ibyiza dushitse ngaha hakaba icyo bita konti niko biteganywa konstitution imaze kuhaja basoma constitution mugabo arusha bayita mu gifaransa objet de référence genda mwige pe- politike niyo bisunga objet de référence habaye ikibazo baravuga bati reka turebe Eh.
Be- bari bavuganye Ehe, kugira ngo okay.
Erega- Aho numva ko erega- muhahuriza, erega- nawe no, nyine- no, Habaye- oya.
habaye ikibazo, Ni twahurira.
habaye ikibazo, Ni twa- kuca uja muri Arusha.
lindira gatoyi ntabwo ari kuvuga ngo ucuja muri yarusha nshatse kukwereka yuko we wavuze wishongora uti ibwirizwa shingiro rigendera kuri yarusha genda guhindukije mu byiyumviro ndakweretse ibyumviro bigoroye icyo bita objet de ugize référence uti habaye ikibazo baca barunguruka bati mbega nk'ubu bapfundikiye nzi ko ndandika ikete ijambo runaka rirangoye mu gifaransa icyo nkora ni iki nzana dictionnaire niyo dictionnaire ikica hejuru y'ubwonko bw'iwanje ubwonko rero ni bw'izo shingiro arusha ni dictionnaire kitasike ishobora kugoma ngaho ifunze ibintu bikabandanya byabandanya ubwo hanyuma habaye ikibazo ukarunguruka uti mbega bapfunditse iki muri Me- yarusha nakwe bari bapfunditse iki nico sico wabyumvise Bo, hanyuma bokoreye ibiganiro he none ubu ko turiko turaganira na Phineas wumvise ko namajwi yaduze eh? ko amajwi yaduze ubu koko Phineas tugomba dusohoke jewe unca nkubita n'amaguru we sinzi kufisa a- akakunguruza ugira ngo haradukomakoma none Phineas ibyo tuvuze ngaha ari kuri za ntwaro wari kubivuga ntiwasohoka sinasohoka mugabo ntwari zihe?
ibiganiro Uvuga za ntwari zihe?
intwaro z'abatutsi z'agacinyizo wivuze uca umenga ubu ni intwaro z'abahutu ubivuze gutyo uca umenga ubu ni intwaro z'abahutu none ugomba kumbwira jerome niba buri mvuga kuri yuko mu gisoda imbere y'uko irevolisiyo iba hari abahutu bangahe hari uwabaharuye nta wabaharuye ijisho rirabona none mwoguma mvuga ko hariho amoko tugabura mu moko kubera iki kandi mutamenya kubaharura Mhm. uno munsi ku bwa pasiteri habimana hokorwa iki kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yidogera arusha ntihagire umuntu n'umwe yidogera arusha arusha ntibanze yemere ko habaye ibindi biganiro urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cya politiki ntorere kazoza jerome niyonzima nti mururanirwe mu banki no mu byanyu naho ubutaha
icyo kiganiro rero ntorere kazoza nicyo turimo gusorezaho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha aho twi- mbere y'uko twe- tugera kuri icyo kiganiro nyine twibanze ku matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika perezida wa mirongo ine na gatanu uzayobora igihugu mu myaka ine iri imbere uwegukanye insinzi rero muri ayo matora y'ejo ku itariki ya munani y'ukwezi kwa cumi na kumwe ni donald trump wo mu ishyaka ry'abarepubulikani nshuti rero mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro byacu naha bihumurije tukaba kandi dushimira cyane enjeniyeri wadufashe ku buhanga bw'ibyuma teni wange na inosa kimenyi namwe mwese abakomeje kudutega amatwi tubashimira buri munsi kuba mwitabira ibiganiro byacu tukabibutsa ko mutwumvira nyine kuri fm miro- ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri na mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda i bujumbura mu burundi kuri mikoro rero mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije kugira ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika